The Lord of the harvest told me so. It's green, it's green for me. It's green, it's green for me. Standing alone can be a heavy load yes my people we don't come back my name na adeomo akao i use this opportunity to welcome everybody to the farming things on informe international radio the program where we for the discuss and talk about agriculture the way supposed to be for the country i not dey the house alone this morning almost all of the farmers stay with me this morning i dey give one some seed this morning They come dey talk say eh ah so e don come and all those kind stuff i see the kind eyes when she take look the seed i say yes ready for business <laughs> okay abeg make una greet our people before we start wetin we get this morning my people i salute you now and i welcome on again oh. we don't still come again for farming things my name is sandra Ikehua well my country people, mona good morning una me una brother, the organic um, senator i dey greet una una well done yes uh, organic senator i dey like anytime when me and you face ourselves like this and then we con get the female plenary member for the house and how because she dey represent the women farmers in the state you dey or in the country and you dey represent the main farmers in the country and fortunately the two of them they always the plenary uh, because now they stand for people present they talk every uh, first day of the week and so now get a lot of uh, uh, I won't call them plenary members <laughs> for for senate now you did there for rep she did there and so this morning they could make we do a little analysis of the zones one that they represent and then how far their project on agriculture they go yes today the topic when we want talk na the percentage of food when they come from your zone na be the topic which percentage of food dey come from your zone wherever you for come or oh, now we dey discuss now wherever you for come which percentage of food dey come from your zone into the feeding program of nigeria i i dey try go through one document <laughs> and i know say my people dey get am now even the document dey their table during their plenary dem be carry am go work dem carry am come back hmm. but i wan read something say e good make i just put this thing for our table as uh, the matter dey go They say the northern farmers produce eighty percent of food crops that we eat in nigeria the southern farmers take the remaining 20% of food production. 40% of the 80% of food crop are grown using irrigation in the north. Then 1% of the 20% is what we might likely be producing with irrigation in the south. The northern farmers produce I mean, the northern farmers produce dictate the supply or the scarcity of any crop, especially fresh product in the market. The market gets flooded with a specific crop when the not ship it in ship in with trailers. The market also face massive scarcity when the northern farmers had nothing to supply the market. The first step for everyone that ventures into massive food production for Nigeria market is to first study and understand the market trend. Part of the things that always come in is tomatoes, cabbage, watermelon, carrots onions yam among others beans inclusive that one na the boast when somebody copy from somewhere drop say na wetin dey go on be that say na nuts dey produce the eighty percent of the food when the nigeria dey eat especially the south they get only 20% first of all remember the topic be wait how many percentage of food your zone they contribute to the feeding program of nigeria now it make me read waiting they happen or waiting somebody write now i want to make we realize one thing we won't really talk about the kind of food system when they Nigeria. How do they produce them? How this eighty percent be whether na quality eighty percent hmm. or not very eighty percent or na hyping eighty percent. Whether the twenty percent is even up to the twenty percent or na RNG twenty percent. So this morning, Mr. Mike, uh, organic senator. sorry, I say I respect your office very, very uh, drastically. You say you want me, I use DSS. No, no, no, no, no, I beg. I respect your office. As you they call my name direct, I want to ask eh. you where's the honour? Uh, eh, yes, I eh. respect your office as a senator in the Federal Republic of Organic. good, good, good, good. And um, um, Lady House of Rep member, Right Honourable Madam Sandra Ikekwa, <laughs> I won't beg on this morning. The zone when I represent wetin be the percentage of food when una own zone dey bring come the feeding program wey nigeria get because we don start analysis now we wan name as the matter dey go mm. This morning we go need to check wetin be the percentage of food when dey come from your zone and then each zone how first of all wetin be the feeding the kind of food when each zone really dey like most mm-hmm. na go determine the kind of food when they produce in that area so uh, organic senator for now which part of the country you they represent. well uh, which part of the country i dey represent Now the southern part. okay uh, uh, madam um, uh, uh, uh, honourable member uh, sandra ikekwa suppose the okay she they represent okay the eastern part south. of the country south mm. again. okay uh, anyone uh, put for east uh, so that we go divide am. okay because we need to share them right now na me cover noto. Oh. <laughs> okay, the the northern parts, northern part of the country, they eat. Before now, before now, mm. they were more with two carbohydrates, nuts. Uh, that is cover. Yes. Where most let, should I use the word very masa, which is corn, corn, and, uh, corn and whatever and they, they with, let me say, not too much of hard food. Mm-mm. Yes. Yeah. So, uh, liquid, they take more of liquid. Mm. Sludge, a little bit soft, uh, not too solid food. So now, uh, organic senator they represent the South. the south, south, and southwest. What will be the type of feeding pattern when the south, south, and southwest they always take? I know south south they, they like swallow well well so definitely they, they <laughs> like uh, all these uh, pounded yam and egusi soup broth soup all those stuff. They also they like rice anyway and yam. they still dey like vegetable too because if you look the vegetable they get varieties wey they dey use the bitter leaf the uh, ewedu ewedu gbegiri all of uh, that eh, environment one, yes. and then you get the afam soup atama and all of those environment that comes with um, so na make them dey always use amala they use uh, the yes um, the Akwa Ibom people they uh, I mean okay the eastern people use akpu more akpu, and uh, yes. uh, uh, okay. The, I more recently you sure say the eastern people chop akpu reach the northern part. I mean the no. the uh, Midwest yes. so. Oh. The middle but the way wait, they now, No, wait, you never understand. Something they come. Wait. Okay. Now yeah. table we they we they do chatting or we they chat something. Mm-hmm. Uh-huh, among others. Okay. Then the southeast. Madam Ekekwa, where you they represent? What will be their food? Because thank God say. Na swallow. Uh, na fufu. Okay solid fufu solid food as well. yes with vegetable soup when you say vegetable soup uh, yeah, yeah, they dey like vegetable like well well so any uh, any soup when they dey cook vegetable must dey so let's say fufu and vegetable na be the mm-hmm. major food for the wey they dey eat for that side. okay so they eat more of solid food. because but, that fufu whether you swallow am or you turn am to salad. okay mm -hmm. yeah so they believe more of leaf slash salad <laughs> okay and none of those food dey come from north eh okay yes home home grown yes none of them dey come from north okay but they so slice rice and beans yes very very mild mm, normal this thing they dey grow rice for that side okay dey oh, grow rice and they still dey fit grow rice yes i remember yes no be that east we dey hear about that and they dey grow rice uh, there rice dey uh, there anambra state dey among the state wey dey grow rice most of the hmm, hmm, area hmm, for there dey dey grow rice dey dey grow tomatoes okay and then uh, okay grow their own rice Grow tomatoes they still get oil there they get fish slash um and uh, in fact okay let's let's stop there okay now we don discover say nigeria na six geopolitical zone but see wetin dey happen from the discussion we don discover say di north dey eat more of liquid food and a little bit of soft solid food mm. to masara all of them put together and then the south south south southwest southeast deal more on solid foods that is why you could see constantly pounded yam, eba, fufu, all of that environment, you they see them. But investigation does show. See right now, the truck of trailers when they carry fufu come up for the south, south and southeast, they go north. <laughs> e dey larger than wetin even dey circulate from the in the south as a whole keep that on one part you know now so each of dis zone knowing wetin dem dey eat more wetin dem always dey produce in their agricultural cycle okay. so abeg you help me wetin eh. really the east dey produce because we wan try to talk about the percentage of food wey you dey contribute to the cycle or maybe the the nigeria system and therefore that thing should necessitate wetin you dey produce if other people choose to patronize you no mean say na you dey feed them uh, so let's look at it from this angle now madam ikeko abeg tell us wetin the east when they depend more i mean they feel like eating more fufu and whatever wetin be see for them my brother because na where i don dey used to that area most of the food wey dem dey eat for there na. no the one wey dem dey produce. dem dey produce dem dey produce cas uh, cassava. okay That they produce palm oil and okay. dem dey produce rice dem dey produce tomatoes and dem dey produce vegetable. Hmm. Hmm, hmm, hmm. okay tomatoes vegetable. even fruits pineapple farms and all that They dey get am for that side. really so if all these things dey that place i no see any reason why uh, go be like say na one side na e be like say somebody say na from one side na e the whole food from dey come <laughs> mm-hmm. because if i check the north side wetin dem dey produce for there majority of the things wey dem dey produce for north wey dem dey say dem dey ship come this side na wetin dem dey use take do like factory things let's say you know say dem dey use eat soft food all the grains and the things wey dey produce majorly na wetin dem dey turn to powder form mm. yes mm. for semovitas and all that na be all those ones wey dem dey produce so no be say dem no fit tell us say dem dey feed the whole country na dem be the major farmers wey dey feed dem dey dey farm to make money for themselves but from this place from this uh, uh, uh, south side trailers dey from here dey move go that side we know of our communities when e be say when we don produce oil the reason why we dey get at times e place oil dey scarce for this area na because of say they dey load dem go uh, north hmm. our so, red oil okay. Eh, dem dey load dem eh, dey go north i dey come oga oga senator i dey come e get wetin go load our plantain our uh, wetin dem call am Eh, garri. dem dey get cassava for there. They dey load am the farm wey they dey get for there for for cassava They no dey give one like our own. Mm. so garri come from here. yes na all the garri. fufu comes oh, from here. yes red oil comes from here. yes. Uh, in fact the beginning part of yam na here dey produce yam. yes. Mm. mm. yam dey this place dem dey always bring their own come na market dem dey find we get yam okay some so, people no dey even dey eat that yam wey dey come from that side organic senator i dey return back to you finally in the west and south south where you dey represent in the plenary in the mm-hmm. house uh, wetin una dey produce well naturally my people this na farming things on informe international radio this morning and we dey try to check the statistics of production of food and your contribution to anywhere you for come your contribution to the feeding program of nigeria some don dey talk say the 80 percent na dia own and mm. why the 20 percent na im di remaining part of the nigeria share so we wan look at the actual percentage and then wetin really make the percentage to be wetin e be and how we fit work on am to make sure the thing go be wetin e suppose be organic senator we dey listen. well wetin like for di west and um, di south south here fish Mhm. vegetable mhm. rice mhm. plantain and banana which dey even need wey dey dey cheap comot here then we also talk about yam and uh, okay you you use vegetable right yes vegetable yes then cassava majorly cassava in fact ninety-nine point nine percent of the cassava na from here e dey comot hmm then the reason now why they dey talk of the eighty percent make i throw one bomb down abeg na calculated effort now abeg the bomb abeg the bomb now no the bomb this bomb no dey kill person okay na just to open people eye okay they prepare their farm there then they come here come destroy our own farm exactly so make dem know say make dem no feel say pipo wey dey here na mumu or we coward we know wetin dey go on even though you say you dey there as head of government no be forever na dey do something wey go make people gang up against you later no problem na wetin dey happen. wait wait you get you get statement wey you use just now i want i wan get am right. okay. you do your farm there. yes. and come to where where do you mean by you do your farm there. for the north there. Uh -huh. they uh-huh. do their own farm there they will come come destroy our own farm here. farm in here the, in the in the in the south east and west dem come destroy our farms here and south out, right yes once they don destroy our farms dem now shift their own so that dem come dey sell their dis thing to us at the end of the day you still turn to boast to us say na you dey feed us mm, okay you come here kill our farmers carry your animals destroy our farm rape women everything at the end of the day nobody go fit go farm so when you dey tell us say are you are you trying to let us know say na calculated attempt for you to be afraid of farm exactly ah. if you look at the cocoa rubber everything ah na for me, eh, na oh even before oil that's why when they make that statement say before oil na dem they feed nigeria na people laugh so we groundnut right people na remind them say even groundnut how much groundnut dey generate okay na palm oil cocoa rubber now we take dey run nigeria rubber yes before we talk of oil and na southern products be that yes Okay, so the South had always been the one running the uh, finance simple. of the country. Okay, look at. Uh, no, no, no, wait, make it straight. Um, Help me make it straight. Let yeah. me check something. If cocoa. Yes. Palm oil. Uh, red, okay, palm oil. Because, okay, rubber. Palm, palm oil, no, they not. how many Now north from here they dey carry no if you dey visit person for north you want one. am eh, carry oil carry oil go give am e go e go greet you wetin e go take give you in place of that or you no go believe your eyes. rubber and uh, uh, okay and then we, groundnut too came from here right. even groundnut we still get groundnut okay. here. okay so, so this was what nigeria was using running the country. in according to lugard according to na yes, from the statement yes here uh, lugard statement say let us unite the fruitful south to the unfruitful fruit nut so all these people feel say maybe we ah, no dey read you dey shock me o i no dey understand you this morning o. if you look at the document uh, eh. amalgamation of nigeria yes the statement of lord lugard say let us unite the fruitful south to the unfruitful north so that they go fit govern am because if you look at the north no fit run itself the northern protectorate no fit run itself na make them unite all of them together. so my people wetin make us dey talk this matter this morning there is already a boast say anytime when one part of the country take decision there will be scarcity but whenever they feel like say we wan supply they flood the market with what they have and at the end they come take 80 percent feeding of nigeria program hmm. they say na 80 percent be their own why 20 percent for the south and that if The dear voice to say they wan do irrigation for the south na only one percent out of the twenty wey dem still give them that go fit dey produce which implies southerners no dey farm hmm. but from investigations this morning we dey try to discover now say a lot of things dey from the south dey move enter north and we discover say most of the southern states after investigation show say almost all di pineapple sold in nigeria come from the south na the south almost all the red oil dey come from the southern states almost all the cocoa and rubber that was used in running the country before came from this not almost the whole cocoa and rubber and uh, cashew sef came from southern state. and then you dey talk about running the country the question now is government dey take southern money dey run nigeria but you dey talk about feeding nigeria with your food i think some people need to go on strike remember say dat food we dey buy am i dey come back to you madam ekekwa no be dem no dey dash the south o oh. It's business now the oil from the south and all those still dey pick from the south here The government does not pay for it o oh. di government no dey buy am from the people are you serious the government dey collect am free of charge mm-hmm. as their right mm-hmm. but the food that food wey dem dey use bowl so na business we are buying it from dem no dey dash us we no be needy eh, we no be bambiala wey dey go meet dem give me food give me food wait wait you don talk something now madam ikekwa i wan make you make you help us get the message of your fellow colleagues uh, your fellow honourable member out the question here is They say na business that they do and that we no dey they no dey give say na we dey buy but federal government does not buy how do these northerners get money to always do this farming because some of these guys when they talk say na them dey do the agriculture i no see them as being able to raise the fund to even do run irrigation system so wetin really dey go on when we no know one una know for the house one una no gree tell us. <laughs> and the truth be say dem dey steal from peter take pay paul. how if dem come collect for here dem go go empower dem for there that's why dem dey fit dey do wetin dem dey do. madam i wan disagree with you dem no dey go empower dem for there once dem collect the government dey give money for farmers na your people na im dey collect una own dey put for pocket now dey talk na as if dem collect if dem come collect our oil for here i i think dem go go use the money organic senator because if you talk say if dem come collect dem go use the money e be like say dem no dey give us organic senator i beg i beg to disagree with you <laughs> i seriously beg to disagree with you on this project because eh, i think make i not be say i dey support but na me eh, eh, na causing me this morning <laughs> and di matter now madam ikekwa say dem dey come collect rub peter to pay paul mm. The president of the country mm. recently Commission during their sala recently. Mm. Idef Idef Idef Malud abi Idef eh, Idef Etre abi Idef Kabir whatever they call am. Idef celebration. Idef celebration. <laughs> They go commission one ranch in Katsina State. Mm. And Nigerians were never aware mm. until the commissioning okay. say the president approved five something something billion for the project they don release five billion dollars and i mean naira and the the governor of the state in katsina state say abeg as we dey commission this one release the remaining one point something billion so that make dem fit which state dem release six billion to six point five billion to in the south when dem put am for pocket so that make we trace the guy now make we look for am ask am bring the money we wan do the ranch. okay now because madam ekekwa say they dey run peter to pay paul they yes. collected the money from oil money to do this project right. yes now i wan ask question for this same no no no no no na account money. for this same government wey we dey talk we no get southerners for this government. no we no get even though we no get we no get governors why dey hate dem who be the southerner wey hold position when money dey pass the office no we no get governors let's say we no get now you be say Nathan. now when una dey take a bow and go i dey there you tell me who una credit or who una screen dem dey screen governor we get governors governors wetin dem do about dis matter wey dem suppose to say come o oh, ah why dem go give only dis state okay more still give us because i remember say di same president come say they wan do ruga they wan do ranch una say una no get land no dem no no say dem wan do Ranch. dem say ruga settlement cattle colony na im dey reject for south o. oga adeomo yes if small pikin wash im hand clean e go follow elders eat dey mm-hmm. hear me say yes if you clean you no get skeleton for cupboard if you wan talk you go knack am for chest you go talk i wan ask question the reason why most of our uh, people no dey fit dey talk or challenge even when something dey go wrong na make somebody no come tell me say if i talk now they go ask me say exactly this matter They go go bring am yes na be the issue just like anybody somebody anybody dey run position like that you know you suppose to before you go for this kind of position you make sure say your hand clean no skeleton for your cupboard because if you get skeleton if you talk anyhow you go see dem, anyhow They go bring her out mm. just like wetin so in therefore therefore, mean say the southern representatives don stain their hands and They no go fit ask for agricultural empowerment programs for ourselves. yes they don stain their hand okay that one now take note o oh, my pipo dis na family tins on inform international radio and wetin we dey discuss this morning na uh, they say eighty percent of nigeria feeding program i mean feeding na north for dey come why twenty percent to the south and if south even ds talk say na irrigation dem wan use na only one percent dem go dey produce which means dem go collect ninety eh, nine from us again but so i wan make we quickly dey work on things and make us dey check the type of food wey dey come from these places and at the end i remember last year till e finish last year till e finish all the yam wey i take pound for house i no eat any yam wey dem take fertilizer do okay last year till e finish i no remember eating any garri or making eba when trailer carry enter eh, eh, the southern part of the country funny enough i be one human being when in most cases i no really too like rice but the rice when dey my house until just recently i think last month get one community if i name am now for onwa community na that village as i return to nigeria i come go that state and then i come enter the local <laughs> government na that place i for go buy the rice be like say dem name the place emeora you know say i buy last week i buy eh, beans when we cook we cook beans eh put for mouth e dey tell sniper sniper abeg na true na majority of beans wey dey dey cook na you cook am go dey sweet like say dey pour kerosene e surprise e just surprise me because like kerosene dey inside this thing eh the government dey keep quiet because no no no no no no wait this morning we dey here mm-hmm. leave government now we wan make the people understand and then all of us join hand to solve a problem the issue oga i no dey understand discussion wey we get this morning na between your plenary seat and this <laughs> office this table now the question now we dey trace something now wetin be the quality of food wey di east dey produce wow easterners dey depend more on fertilizer to make their soil fit give you wetin the land get no their land dey okay the southerners hasn't called because now you represent them i ask her now you don't even help am answer the question so may i return to you. even the south sef nothing like fertilizer nothing like fertilizer the land dey natural it's okay na only from uh, the ones wey you dey represent na we dey always see say dem dey put at the end of the day dem still put. my people my again. people my people don discover say. my my my brother for east eh, mm -hmm. dey like life dey like enjoyment so anything wey dem dey produce for there they dey want the best yes dem no go fit say because of say dem dey look for money They go come you know maybe uh, come do something wey no good to wetin they dey produce carry come market because dem believe in unity of purpose dem believe say but na still dey produce eh, drug na na still dey put dey rebax on drugs na abi They believe say for food matter dem like food o agriculture go dey this morning o never go investigate medicine dem like food well well so if no be dem now sef if chemist for no dey operate for nigeria leave that one first exactly food wey dey produce mm. they dey always dey look for the best out of it. so yes, meaning when you say food that food that meaning na number one. meaning they no dey yes. like anything adulterated. Mm -mm. yes on food. when it comes to food. when it comes to food. I so agree with the value for belly very very important okay now the southerners don dwell much on fertilizer the east don dwell much on fertilizer now which part of the country come dey do use fertilizer na the north na so that one na normal thing. so how the person wey come dey use fertilizer na come dey supply the food wey the whole country come dey eat. i don tell you the secret na plant there come here come destroy this farm here they at the end of the day you bring concert to them that's what is going on <laughs> my people this is my family things on the inform international radio and as at this morning we dey try to analyze wetin dey go on right now say the north they produce eighty percent of the food when the country nigeria they eat and the south they produce only twenty and if anything make them they venture into say they wan use irrigation na only one percent they go produce and according to them, all of this they dey possible for them because of irrigation but from what we they discuss we discover say grain like beans um, millet and and uh, others They actually they come from there we no doubt them onions and carrots they come from there but the quality of what they come don't die yes it is now like somebody they supply you shaft i remember when i they grow mm-hmm. say some people go produce yam They say this yam i no they eat them. Um, this section not be the one when i dey eat but this one now we go they eat at the end of the whole thing i come investigate one time say wetin happen They can't say no now because of the planting now because of waiting dem add and all of those kind stuff now i want to make you realize one thing an agenda day when they run so from all education according to uh, the organic senator during their last plenary he said dem talk say you go come farm finish you carry Nama, Lama, and mala, the two go come waka come this side come finish please note the statement o. Oh. the nama and mala. nama mala, malam and lama go waka come come destroy the farm when you satan are supposed to get forty percent or sixty percent. yes. and then naturally o oh, but then somebody go come condemn am then they go come supply you so it means say i go deliberately burn your house i will come tell you come and be my tenant yeah exactly Not true so the person when they burn your house and I the first be the first person to sympathize with you What it be the reason The person when they first make sure say your motorcycle tire go dey less so that make you tell and thank you as he drop you for road it be e purpose The person wey you dey make sure say you first lose your certificate so that make you depend on am for work wetin be a agenda to me the day when i know the person wey e dey worry me na that day my muscle dey always grow bigger than the way e first be two things now i dey like take run not be pride but one thing be say e no good make you owe plenty people thank you if you owe plenty people thank you even the work wey you dey do one day dem go still collect am back because dem say you no fit lawyer finish so my people make we remember one thing say if we lose our agricultural setting from the very onset na agriculture be rubber yes na agriculture be cocoa na e be oil na e be oil even the very oil the present oil Uh, still agriculture na water na inside agriculture they first still get them. Mm-hmm. and so before we come create ministry of petroleum come give them. So for inside agriculture make you demand the the thing when agriculture born put for inside soil so when we come look am the south they run the country with their resources for a very long time more than 60 years for over 60 years now mm-hmm. and if you take the quotation of lord lugard according to as my brother quote am just now if you doubt check your your phone go to google play store download nigeria amalgamation of 1914 that document e get two perfect words wey i no dey like forget one of them na the quotation wey you just give two na the expiration of the amalgamation but now let because not be not be the issue of how we stay and how we go waka comot na we dey discuss i no go go the other side of the story can the south actually claim their eighty percent back madam ikekwa. you know say they just that statement dey turn am upside down you know why. yeah. this side is green. I, I think the I south think is get, green. we get music when yes. you dey talk our land dey green e dey fruitful e dey fertile we no even need any artificial to take make sure say e produce you fit just dey waka corn fall for your hand only im e go grow for there. and e go bring out. you go eat mango throway for bush you no put you no plant am only im e go grow for there. Mm so na where dey fertile where dey fruitful na that kind thing for dey happen but e no go fit happen for that side if you no prepare ground for am e no go fit grow because na sun na e go scourge am e go e go kill am for where for fall put e go dry and turn am to dirty for that side you need to prepare bed for your planting you need to give am something to support the soil before you come direct water wey go take dey get power take dey grow but for here anywhere something fall put e don germinate na there be resting place na only you go wake up say ah this mango maybe you chop mango or guava wey dey your house you just throw am you go surprise say guava don dey grow for your compound for everywhere why all the seed wey don fall for different place dey don germinate na only you go come dey root am because you no want dem there you no prepare ground for am na only you fall germinate na so e be so this place south south all this region this way na fruitful place wen be say dey go dey dey fit dey take care of themselves and even take care of other parts of the country so nobody go fit tell us say we no dey produce or na we dey last for list that one na error e no work na error be that you no go fit compare who dey go fetch water for river go take put for farm with who get water natural water when e be say rain dey always fall everywhere dey okay the soil dey okay you no go fit compare the weather the sun for here no dey too much but for that side without irrigation dem no go but for here we go fit survive without irrigation for this place how many people get irrigation for their farm. <laughs> but they dey produce every year i tell you last time somebody begin plant for middle of the year when people never even think of say they wan put yam for ground rain never fall but he put yam for ground and yam produce for am e don already even dey harvest sef so na so e dey be so this side this part of the country na where e be say god bless this side say anything dey possible for here the things wey we dey feel say na only for that side na dem for dey see am cucumber when i plant for inside plastic bag i harvest am i chop am so we no talk say na only that side na cucumber from dey come you understand cabbage grow here better cabbage grow here watermelon dey grow for watermelon dey grow for here the only thing wey you come discover as the challenge be say some people dey use lama nama and mala dey enter inside the forest use cutlass smash all of them exactly so na be the problem wey we dey get uh, na the challenge be that because the watermelon when i visit one farm recently when i see if eh, because if i name the place now they go go there go slash the thing i discover say the watermelon when they come from there dem know you as they clear the land dem no add one single drop of anything They no need to at the end the size of that watermelon so far ah. make i no just go there again because dem will trace the farm <laughs> well organic senator from the way the matter been now who actually dey feed nigeria who they feed nigeria Now we they feed ourselves na e dey bring the money and everything take dey run the government so who dey feed nigeria na na the south because the body money dey take dey do the farm dey everything na still from this oil money wey dey dey share for there every year even though our own people here still dey shocking am o they go bring the say ecological fund agricultural fund and you know want to use it in the interest of to you know for development we have you know they just speak one grammar take shocking the money na wetin most of our southern governors dey do be that why if you go to the north the governors there go carry money give farmers make they still give us the same money wey dem dey give them? dey whether they go farm reach us that hmm. one na wetin me wan talk. na the truth. okay uh, my people this na uh, farming things on me International Radio, and when they try this morning the topic be say waiting be the percentage of food when they come from your area, from your zone into the feeding program of Nigeria, and we don't discover say some people don't they boast. I quote waiting they go on right now. Say, uh, eh, another part of the country, they talk say 80% of the feeding program when they Nigeria say now them they um, and 20% they come from the south. And the southern part of the country, if anything, make them even say, make they even give them hand, because they say now irrigation they say they do over 40 or uh, yeah over 40 percent of what they do now irrigation. Say if they try irrigation, now only one percent of the 20 self when they even give us when they even give the south, then they go fit do, which implies say anything make the southern part of nigeria take irrigation take do anything They no go fit get any yield or produce anything out now that one you know i want you to quickly take that statement so now that one we wan analyse before we go enter our greek news check the statement if you do anything make you do irrigation na only one percent you go dey produce but if you no do irrigation you dey produce twenty percent madam ikekwe what do you understand about that statement. Hmm, hmm who uh, okay make i okay organic senator uh, uh i want make you really help me. i want ask question Now, who did they deceive. no wait now wait if you do irrigation now only one percent out of your twenty yes, na you go fit produce. yes the answer okay now e just be like say you tell small pikin say as you push sugar for this pap so wey they sweet if you not push sugar now e go sweet pass Now what did they try tell us if we do irrigation meaning say we go dey do all year round farming dem no want dat one exactly dem no want dat one that's why dem dey tell us now say if you do one percent e no go that one na story na one percent you go dey get somebody wey no dey use irrigation dey get twenty percent if you use irrigation you e go get more than hundred percent that means you go dey farm all year round and na that one dem no want that's why the first brainwash us say all those crops no dey grow here so that we no go attempt to grow dem now we no dey attempt to grow am na they don dey find another way to come out they dey grow e no go work okay madam ikekwa what is your own take on that matter say if you use irrigation na only one percent you go dey grow and if you no use irrigation twenty percent so what do you understand and how do you want to take i fit tell you say this land dey blessed hmm. e dey blessed we no dey look for water we no dey look for project irrigation project when e be say we wan use take do farm we fit farm all year round without irrigation and the truth be that but even if say maybe we come get wetin dem dey call climate change we say okay we wan apply irrig even for inside climate change our crops still grow na the truth be that <laughs> so if na the truth for this year we get climate change our crops still grow e still grow because our land different e dey naturally blessed you know say when dem create uh, uh, when they let's say when they create this place e get where god say here na dry land here na water side here na river so if you come fall put for the side wey e dry e no mean say na the whole place na e dry and god get reason why e create everywhere like this because e get maybe particular uh, things wey suppose to come from this side and this other side because na make we take take care of each other na im make am god make the things like that but the way e come be you come find out say this side wey na from come why our own be like this people na e dey for island you understand They just dey there but the things wey god give them wey god take bless them for that particular place they dey take am take care of themselves so if particular place you for find yourself the things wey god take bless you try make sure say the things you manage and take take care of yourself you know say i talk am just now like when i dey say nobody if dem see nobody dey travel comot for im country again dem say every state take care of yourself <laughs> nobody should import anything to anywhere we go survive wellingly because <laughs> everything wey we need e dey here na the truth now, okay. we go survive so that who dey produce uh, e make e dey eat am for there make e just <laughs> dey there make we see who go survive. so meaning we cannot leave grow onion in the south grow tomatoes in the south leave the whole thing to be in circulation without further destruction being taking place uh, south can feed even the country as a whole. Exactly. Already they be feeding and yes. they will still continue to feed. Exactly. So I want make we realize one thing. Say if anybody use a derogatory statement for you just to discourage your project and your dreams in life, never let that thing bring you down according to my friend he said if you get big dreams you get big ambition you get anything when you dey pursue people fit dey around when go always make sure say you no fit meet up but no let those people be the major factor those who want make you meet up na im go be your motivating factor meet up all of them go turn to become your friends well e may be difficult but i know say e dey possible not be an impossibility project we dey run yes so this one go take us enter the program i mean di um, news make una no forget say the topic wey we take this morning na wetin be di percentage of food when dey come from your zone and we don discover even the middle belt na there dey get food basket of the nation no forget you you know say till today e get one set of beans wey dey come from kogi state when dey not till tomorrow no fit plant Which one? Be that? Yes, there is a very there is a special of beans when they come from Kogi. When till tomorrow, the northern part of the country don't try. No, they, they no gree stay for their place. Mm -hmm. Yes. So I want make we realize one thing. When somebody they take glory for things when he no do, it e be like pastor when they try to encourage the wish when he know even do anything about somebody, but the God talks say now your father-in-law, your mother-in-law, or somebody they they do this destruction follow you. The guy will come to jubilate for house. I tell and say you know they respect me. <laughs> so that's all the matter be yes uh, this one the first news dey come from uh, taraba state dem say taraba don start wetin we dey call don host the first pilot season rice project dem come start the pro the production of starting the planting of uh, rice for taraba and the matter now don dey begin dey make um, uh, the, the the the first season part of the rice project for those when dey plant and the finance when they take dey encourage them, uh, no forget say kebbi state give uh, a thirty day ultimatum to all uh, herdsmen wey dey inside forest say make dem vacate their forest but because of the matter the the emir after i don give the thirty days ultimatum when go so expire you know say na last month two weeks ago na im dey give the ultimatum and dem don discover say the month of august wen dem run enter now e don dey make the thing dey dey close the mayak yala association breeders uh, cattle breeders association of uh, Niger uh, of nigeria wey dem dey call di mayak yala association don get up talk. say dem must fish out all wen dey do bad bad work for inside taraba state with their cow dem go fish dem out and make sure say dem prosecute dem but for the south they go sit down, threatening the governor when he stop open grazing. Adopting agricultural insurance through uh, uh, um, they say make uh, all uh, people they say make every farmer they adopt wetin they call uh, agricultural insurance through CBN and NASA initiative project. This one they come from CBN. Now they give this uh, uh, matter say anybody when they apply for NASA project or what they call NASA loan say make him make sure say wetin we dey call uh, insurance dey the farm as well so that the money wey dem put for there make e no go vanish digital farming na the way out of worsening food insecurity for nigeria in nigeria you this one now dey come at as a result of say anybody wen Um, one make sure say im fit take care of the food insecurity for the country They say na the digital type of farming na im go fit be matter but when you check wetin be digital farming you go dey see the issue of um, greenhouse and all of those stuff how many people go fit afford am The ones wey go fit make dem do but those of us wey we no ever fit raise money to do greenhouse we fit do open house we fit do bush <laughs> house and then make sure say we dey grow our crops the normal farming pattern cocoa production ondo will soon attain leading position akeredolu na dey talk from there because of the matter of producing quality cocoa and they say for all the states when they produce cocoa they say discover say ondo na dey produce the most quality in the sense anytime when they dry am carry ondo cocoa go seaport to carry out of the nigeria out of the country for countries when they use them for beverages and um, um, uh, tea and all of that for chocolate whatever they say ondo cocoa no dey ever spoil until they use am which means the fermentation process their farmers dey abide by the rules of the game no be the one wey you carry come from farm today you go dry am tomorrow they must leave am up to a period of four five days or even more so that e go ferment well when dem dry am you go come see am say e be like say e dey red and so e say ondo go so attain now on agriculture people dey talk say na dem dey feed the country but another state governor dey talk say dem go so attain the final leading position for the matter and this one dey come under di political angle say any governor in pdp wen go ready to be aspirant make e make sure say e go stand against open i mean e go make sure say e do anti uh, open grazing law Hmm. well na that one we stand for the matter today alright hmm. make we greet our people before waka comot for studio this morning my people this na steve my country people. okay i dey greet una una me una brother the organic senator una well done thank you so much bye bye my pipo una don hear wetin we talk o oh. remember say na wetin person comot eye na im mate do pass am i greet una my name na sandra ikekwa na bye bye Okay, my people, this na farming things on Informe International Radio this wonderful morning and waiting we uh, they get from here live and direct. Now for us to now understand say the statistics and calculation and the way we even draft the matter out, we discover say the South never fall short of its glory when they give 20% and because of that e good make we buckle up so that the one wey dey collect make we return am back to where e for dey come um, make una no forget the topic say wetin be the percentage of food production when dey come from your zone if una no dey contribute at all wake up na the time be dis and if you depend on the northern food wake up na the time for you to let others depend on you if na just ugu leaf dem know you for with time that ogo leaf should be able to sustain everybody within that area if na uh, how do they call am if na oil palm plantation and uh, red oil dem know na for e, e good make we stand with am so that with time una go be major supplier of that same product so that make dem know your place for something today na only that way na you go fit take stand up to be to talk say me too i dey among the states when we there among even the people when they feed feed the country the 80 percent when they don't give if you take your own part it go reduce now here we go end the program today my name na adeomo Akao, and we program where you listen to na family things on inform international radio until we go to hear ourselves again i salute everybody this morning Me una no see waka comot because the program uh, family matter still there ahead and e go still come up with madam sandra ekekwa i did greet everybody this morning na bye bye